muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika mu burundi muyumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ni kuri fm mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu na fm ijana na kane n'ibice bitatu banywanyi inshuti zacu mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza ikaze muri aya makuru yo muri aka kanya mu burundi uyu munsi imirimo yose yari yahagaze i bujumbura abakozi bose bari mu kazi ko gusukura umujyi akamo kanyene tubara umukuru w'igihugu yateye abakozi abakoresha bakakiye neza cyane kubera ko isuku ari ikintu gikomeye rwose burya hajya isuku igakinga indwara aha ko wokwivuza wokwikingira gilbert nyawakira ni perezida w'urugaga rw'amasendika y'abakozi mu burundi abarundi n'abanyarwanda bavuye mu mikino ya olympique yaberaga mu bufaransa nta mudari batahanye muri tanzania polisi yataye muri yombi umukuru w'ishyaka cadema ritavuga rumwe n'ubutegetsi tundu lisu na bagenzi be naho ubudage ubufaransa n'ubwongereza barasaba agahenge mu ntambara yo muri gaza ntimujye kure rero amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane amakuru tuyahere muri uganda aho umubare w'abantu bahitanywe n'inkangu y'umusozi wahirimanye ikimoteri cy'imyanda umaze kwiyongera kugera ku bantu cumi makumyabiri na batatu nako uriyani itangishaka yaduteguriye inkuru iryo sanganya ryabereye ku mugwa mukuru i kampala abantu n'ibitungwa byabo baguwe ko n'umusozi usanzwe utabwa ko imicafu mu gacimbiri ka kitezi ibyo byabaye ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije bitewe n'imvura y'isegenya yaguye umuvugizi w'ibiro by'igisagara ca kampala yemeje amakuru y'ico gitigiri c'abaguye muri iryo sanganya yabibwiye itororokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp avuga ko ibikorwa vyo kurokora abo baba bakiri bazima bibandanya ku munsi w'imana komiseri w'akarere uwo musozi urimwo yasine ndide yavuze ko mu bahasize ubuzima harimwo abana batanu perezida yoweri museveni yatangaje ko yagenye akagwi k'abasirikare bagiye gufasha mu bikorwa vyo kurondera abo baba barokotse yongeye asaba ashimitse kumenya uwahaye abantu uburenganzira bwo kuba ahantu nk'aho habangamira ubuzima bw'abantu
ijwi ry'amerika noneho tujye muri tanzania uyu munsi polisi yataye muri yombi abayoboke bakomeye b'ishyaka cadema ritavuga rumwe na leta muri bo harimo umuyobozi waryo tundu lisu wigeze kuba depite mu nteko ishinga amategeko na kandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu ibindi na fideli niyo ngabo abo bayobozi b'umugambwe cadema bahagaritswe mu gisagara ca mbeya kiri mu bumanuko bushira uburengero bwa tanzania john murema umuyobozi ajejwe gutangaza amakuru n'imigenderanire w'umugambwe cadema yavuze ko abakiri bato amajana atanu bashigikiye umugambwe cadema nabo nyene bahagaritswe n'igipolisi igihe bariko batera bagana igisagara ca mbeya kwitaba iryo koraniro mu nyuma yaho igipolisi cabasubije iyo bari baje bava igipolisi ca tanzania ku munsi w'imana catangaje ko casohoye itegeko riziririza amakoraniro y'ugwaruka rwo mu mugambwe cadema cawagirije ko uri gutegura imyiyerekano irangwa n'uruhagarara byari bitegekanijwe ko umugambwe utunganya ikiganiro kijanye n'ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe ugwaruka kuri uyu wa mbere byari vyitezwe ko imikangara yo mu mugambwe cadema igera ku bihumbi icumi ihurira mu gisagara ca mbeya mu birori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ugwaruka umuyobozi mukuru w'umugambwe cadema freeman bowe yatangaje ko yiyamirije yivuye inyuma ihagarikwa ry'icegera ciwe tundu lisu n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe cadema john nyika hamwe n'abandi bategetsi bakomeye b'uwo mugambwe mu butumwa ku rubuga x umuyobozi mukuru w'umugambwe cadema yatangaje ko basaba ko abategetsi bawo abanywanyi bawo n'abawushigikiye bose batawe mu mvuto mu bice bitandukanye byo mu gihugu barekurwa bidatevye kandi atabibanje gusabwa
noneho tujye muri sudani amashyirahamwe yo gutabara imbabare aratangaza ko imyuzure ituruka ku mvura nyinshi imaze ukwezi igwa imaze guhitana abantu mirongo itatu na bane leta yo ntacyo irabivugaho uriya ntitange ishaka nanone ibiro by'ishyirahamwe croix rouge yo muri sudani bivuga ko abo bantu bose baguye mu kigwati ca abu hamad mu buraruko bushira ubuseruko itororokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp rivuga ko abategetsi bo mu karere ka kasala batabaje amakungu ku munsi wa gatanu basaba imfashanyo yo gutabara abageramiwe n'imyuzurire iri muri icyo gihugu intara ya kasara iri ku mupaka wa etiyopiya ihana na sudani irimo abantu ibihumbi n'ibihumbi bageramiwe n'ingaruka z'imyuzurire yasenyaguye inzu nyinshi buri mwaka hagati y'ukwezi kwa gatanu n'ukwezi kwa cumi uruzi nile ruba rwaduze bivuye ku mvura y'isegenya isenyura amazu n'inyubakwa ikanahitana ubuzima bw'abantu bamwe mu bageramiwe n'iyo mvura y'isegenya rimwe na rimwe bahitanwa n'indwara ziterwa n'amazi mabi
radiyo ijwi ry'amerika noneho intambara yo mu burasirazuba bwo hagati ubudage ubufaransa n'ubwongereza barasaba agahenge ko mu ntara ya gaza muri palesitina aho isirayeli igiye kumara umwaka irwana n'umutwe wa hamas fideli niyo ngabo ijambo ritera ako kamo ryatewe kwiga ikumu na perezida w'ubufaransa emmanuel macron umushikiranganji wa mbere w'ubudagi olaf scholz n'umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza kir stamer abo bategetsi basabye kandi ko abategetsi basabye kandi ko ingwano hagati ya israel n'umugwi hamas ihagarara buno nyene abakigizwe imbohe bose bakarekugwa batangaje kandi ko abanyagihugu bo muri gaza bategerezwa gushikirizwa ibifungurwa bakeneye atanzitizi zihabaye abategetsi b'ivyo bihugu bitatu barashigikiye umugambi uheruka gushikirizwa na leta zunze ubumwe za amerika qatar na misiri ufise intumbero yo guhagarika ingwano imaze amezi icumi hagati ya israel n'umugwi hamas basaba kandi iran n'imigwi bicuditse kwirinda gutera israel mu ntumbero yo kwihora kuyicwa ry'umwe mu bayobozi bakomeye b'umugwi hezbollah i beirut muri libani hamwe n'umutegetsi akomeye wa hamas ku mugwa mukuru wa iran teheran uyu munsi kuwa mbere umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa israel yoav galan yatangaje ko yavuganye n'umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa amerika lloyd austin ku bijanye no kwitegurira ibitero bikomeye iran n'imigwi bicuditse bishobora gukora kuri israel umutegetsi wa amerika austin yavuze ko leta zunze ubumwe za amerika zizofata ingingo zose zishoboka mu gufasha israel kwivuna umwansi yasiguye ko igisirikare cya amerika kiriko kirongereza inguvu zacu mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda aya makuru ndetse n'ibindi biganiro byose mushobora kubisanga igihe icyo ari cyo cyose ku rubuga wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu amakuru y'ibiyaga bigari mu burundi umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yatangije ibikorwa byo gukora isuku mu mujyi wa bujumbura abakozi ba leta abamashyirahamwe yigenga n'abikorera ku giti cyabo bose bose babyiriwemo bizamara icyumweru ni inkuru ya thierry ndayishimiye ukorera i kigali mu rwanda aho abakunzi b'ijwi ry'amerika bageze ni mu makomine atatu agize igisagara ca bujumbura ariyo muha ntahangwa na mukaza hamwe no mu makaritsiye ayagize aho biboneye abantu bambaye neza biboneka ko bari bazindutse baje mu kazi nk'uko basanzwe bakorera mu biro ariko ico gihe bari hanze yabyo biboneka ko bitabiriye akamo k'umukuru w'igihugu ko gukora isuku aho bakorera no hafi yaho bamwe muri abo bari mu mwambaro w'akazi abakenyezi barimwo abambaye amajipo n'amashati abagabo na nabo amapantaro n'amashati by'akazi biri ku bimenyetso biranga ibigo bakorera abari muri ivyo bikorwa by'isuku bari bafise imikubuzo mu ntoki abandi batoragura imicafu n'intoki bakayegeraniriza aho bari bateguye benshi muri abo bakorera muri ivyo bisata bitandukanye ntibashimye gutanga amakuru ahubwo babona nabo batangaye aho batanguye ico gikorwa bisa nk'aho bari kubakora ibintu batavyiyumvamwo abakunzi b'ijwi ry'amerika babandanije baca mu makaritsiye atandukanye arimwo bwiza na jabe naho nyene abanyagihugu bariko barakora ibikorwa by'isuku uyu twayaze ngaho mwijabe aratubwira uko yabonye ibikorwa by'uyu munsi ni ukuri isuku hose barikoze e, dufate nko ngaha mwijabe twazindukiye mu bikorwa rusange kandi namwe murabona yuko hasa neza e, byongeye uh, nagerageje no kuja muri ville ariko ngiye muri ville n'ukuri kw'imana naje natangaye abantu bose bari ku kivi amana ntiyose yugaye babanje kwanza kuraba ukuntu bogira bagira isuku aho bakorera kandi n'ukuri kw'imana urabye ubona ko bisa neza cyane mugenzi we nawe avuga ko akamo k'umukuru w'igihugu ko gukora isuku mu gisagara ca bujumbura kazi y'igihe umuntu hakorera hari isuku nawe biranaruhare n'akarorero keza kuko umuntu ariko arakorera ahantu heza n'uje nk'umukiriye kumushorera agaca ahantu hameze neza nawe nyine biramuryohera nico gituma iryo jambo ry'umukuru w'igihugu twashimye cyane abo banyagihugu bavuga ko n'indwara ziva ku isuku rike zogabanuka kuko usanga imyanda yaraboreye mu bice nka byose bigize amakaritiye byatuma igisagara kimera nabi ugasanga ahantu hariko haraduma urusazi kandi ha- haca abantu b'ingenzi n'abandi babifashe nk'itegeko twese tugakora ni ukuri kw'imana nta mucafu uboneka- usubira kuboneka mu gisagara indwara zozo twobaza ijwi rya amerika ryavuganye kuri telefone na jean duwimana avugira ishiramwe orikome atubwira ko nabo nyene bazindukiye muri ico gikorwa nduwimana avuga ko naho ico gikorwa c'isuku mu gisagara ari ciza ariko gikwiye kwihwezwa neza hakajaho umugwi ugenzura isuku uhereye kuri ba nyumba kumi n'abakuru b'imitumba hariho ababitura amabiro benshi urabizi bajya batonda urumva ko bataba bagi- bakirose ababakira aho yavuze ngo ngo ba- abavura ngo bazoguma bakora urumva abavura nabo nyene ba- ba- bakora ari uko hari ibi ibyangombwa ba- ba- babivuza barose nka pafu uvuze ngo ntibakore ni uvuga ko wejeje guparariza i- ibijanye na na migirasiyo ibijanye na voyage n'amavoyage urumva perezida nzokwama yamba yashitse ku ku ma- ku ma- aho bakorera aho baba Eh, ni uko bosubiramwo ingene intwaro itunganije je bajya batwara ama- imitumba amabarabara ikindi duwimana yabwiye ijwi rya amerika ni uko ikibanza co mu buterere cahora kirunduwamwo imyanda ivuye hirya no hino mu gisagara kitakihari kuko abantu bacubatsemwo avuga ko ata kindi kibanza leta yatanze co gusukwamwo imyanda kuri we ivyo birashoboka kuba ari vyo bituma abantu babura aho batwara imyanda n'imicafu bagahitamwo kwikinga ijoro bakayisuka mu makanevo n'ahandi nduwimana avuga ko ikibazo c'isuku mu burundi gikeneye ibindi vyigwa bikomeye bakagira ne na komisiyo na komisiyo nasiyonari ijejwe eh, kuraba imbere ikaronka na, na pouvoir yo guhana abo bose ba- bakwiragiza imicafu uburyo bw'ibikoresho ni ukuvuga ama- ama- imodoka zitwara imicafu n'aho ziyishira gutora abantu baciye ubwenge mu batwara amakaritiye abantu bazi gutwara koko bazi icyo ari cyo guhagararira isuku nkuko mu gukora ibyo bikorwa by'isuku hitabiriwe akamo ka perezida w'u Burundi yateye abo bakozi kuri uyu wa gatandatu uheze avuga ko uwazosanga mu biro azomwisohorera perezida ndayishimiye evariste yazindukiye ku kivi araba uko iyo ngingo yubahirijwe yatanguriye ico gikorwa muri karitsiye ya musaga iri muri komine ya muha abandaniriza muri komine ntahangwa na mukaza perezida ndayishimiye avuga ko arabiye inyuma yahora yibwira ko igisagara ca bujumbura gisa neza kandi imbere huzuye imicafu gusa nahora nca mu gisagara mbona umenga hari isuku uruze n'abanyamahanga harababwira ngo ntongo vire porope yajyajyajya nasanze mukuburira munsi y'uburiri mukuburira munsi y'igitanda pe nk'uko byatangajwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi ku munsi wa gatandatu uheze bitegekanijwe ko ico gikorwa c'isuku kizomara iyi ndwi yose dutanguye abakozi bose bakorera mu bisata bitandukanye havuyemwo abaganga n'abacamanza abandi bose basabwa gusohoka mu vyumba bakoreramwo bakaja kugira isuku no gukubura igisagara ca bujumbura thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali tukivuga kuri iyi nkuru yo gukora isuku mu mujyi wa bujumbura mu rugaga rw'amasendika y'abakozi mu burundi babona ko biziye igihe perezida w'urwo rugaga gilbert nyawakira arabiganiraho na mugenzi wacu oriyani itangishaka rero nitwa nyawakira gilbert abadongoye ihuriro mpuzamasendika csb A- akamo kanyene cobora umukuru w'igihugu yateye a- abakozi abakoresha twakakiye neza cane kubera ko isuku ari ikintu gikomeye rwose burya harya isuku birakinga indwara burya kukwi- ku- ahako wokwivuza wokwikingira nico gituma tukwibarabara mu buzi aho dukora tukijukira isuku Eh, ku mashuri ku buzi bwose bwa leta na kera urabizi kwereka mu mashuri matoya cyangwa ahandi hari abavuga ati here muhere ku isuku muhere ku isuku none mu mahuriro y'amasindika amwe mwatahuye yuko ari uno munsi wa mbere wonyine cyangwa ari ino ndwi yose mugiye gukorera kuri iryo tangazo ry'umukuru w'igihugu twebwe tu- aha mu mahuriro mpuzamafurika cyangwa mu masendika dusanzwe eh, tubikorera ko cyane ni ukuvuga ko hajyanye n'icyubahiro dukwamiye mu coze tujye turabyigisha dukurikije amasezerano y'ijana na mirongo itanu na gatanu eh, na ijana na mirongo umunani n'indwi n'ijana na mirongo icyenda na rimwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu rigenga akazi rihimiriza yuko mbere y'ibihugu ayo masezerano byashyira ku gikumu na cyane cyane irya ijana na mirongo inani na ga- n'indwi n'irya ijana na mirongo inani na gatanu mbere riheruka kugira iteka rikomeye eh, rikaja mu masezerano ngedegwa ko amasezerano mpuzamakungu ngedegwa ko asumba ayandi ari ari imbere ariryo fatiro mu buzi rero ayo masezerano twari tumaze iminsi tuyahimiriza kugira ngo leta iyashyireko igikumu twaravuga tuti n'igihe leta tubirashyirako igikumu mushireho amakomite mu buzi aguma acungerana nta ry'uko hari isuku kuko kugira isuku ni ugukinga indwara hanyuma ayo masezerano yo yaraja kure turekera isuku iyi myanda tubona arashyika haraba imyuka ishobora kuja ku kazi arashyika haraba bijya bivuza urwabo arashyika haraba byinshi bituma haba indwara zo ku kazi ibyo bavuga mu gifonofono le maladie professionnelle rero hojya nyir'icyubahiro tugiye kumushyigikira cyane rwose kugira ngo eh, aya masezerano atebweko ibikumu uko ateweko igikumu aca asaba igihugu cyateweko igikumu ko yoyakurikiza mu ngingo zayo zose mbega none ni iyihe mpamvu iriko iratuma ayo masezerano ajanye n'isuku atareka arashigwa ko igikumu ngiye kuvuga imvo wahavuga uti leta kumbure aya masezerano abona yuko ayatera umutwaro munini kuko amaze gushaka ku igikumu cyo bita mu kinyamazuru mu giforofono ratifikasiyo aza yinjira mu mategeko mbere hari itegeko rya ingingo ya mirongo ya cumi n'icenda y'umubwirwa shingiro ko ayo yose yatewe ko ibikumu atayitwa ko ari amategeko y'igihugu ari mu ibwirwa shingiro ni ukuvuga rero yuko ntawamenya ko bagira bati aca dusaba byinshi bavuga ko duhi- duhirewe duhirije ubuhomyi ntayo Eh, leta ko nyine icyubahiro yagiye imbere ati isuku isuku niyo cu- niyo magara meza isuku niko kazi keza turibaza yuko kugira ngo ubu ubu bizohinduka agatewa k'igikoma ego none ibikorwa by'uno munsi byagenze gute ko ah, ibisata bitandukanye byari byahamagariwe gukora ivyo bikorwa by'isuku nta vyoba byahungabanye ko twumvise ko abacamanza n'abaganga aribo bonyene bari bemerewe gukora izindi nzego ibindi bisata byo vyakoze gute vyari vyifashe gute urumva eh, kubera ko imicyubahiro yabibonyemwo eh, ko hari agahaze kanini nicyo gutuma n'ingingo yafashe nawe nawe mu gufata ingingo yafashe ingingo eh, sinovuga ko yanitse ariko n'ingingo eh, itari nto na nyabugera butubuzi butari buke ukora ariko ubi- ubiravye rero kubera ko ari intebuzo intebuzo ifise uburemere byabaye babikoze eh, ntitwoja muri soko niruze ibyo ntibyakenewe ko eh, tumenyesha abarundi bamenyesha canke biciye mu bandi bakamenyesha bati nyir'icubahiro ubu hose hari isuku arakoze ibikorwa uyinga n'ibikorwa umunsi umwe canke tugiye kwama tubikora reka dusubire ku buzi izuba mugabo akanywafunyafu canke inkoni nini yari ikenewe kugira ngo abantu bose isuku yari ihamagariwe reka tubanze dufate ko iyo ngingo yafashwe yari yari ingingo ikenewe ivyo yiki ikenewe ejo naho tuzovuga ibindi bikenewe tugira tuti kumbe nyine icubahiro reka ubundi buzi bukore reka ubundi buzi bukore mushingantahe gilbert hanyawakira umuyobozi w'ihuriro ry'amasendika mu gihugu c'u burundi turabashimiye ku kanya muhaye radiyo ijwi ry'amerika nanjye ndabashimiye rwose
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
tuve mu biyaga bigari tuze hano muri leta zunze ubumwe za amerika hasigaye amezi atatu gusa kugira ngo habe amatora rusange arimo ay'umukuru w'igihugu abakandida kamara harris w'ishyaka ry'abademokarate na donald trump w'ishyaka ry'abarepubulikani bitaye cyane ku majwi y'urubyiruko rushobora kuzagira uruhare runini rwo kohereza umwe muri bo ku ntebe y'umukuru w'igihugu ikibazo rero ni uko gusa urubyiruko rusanganywe amateka yo kudashishikarira gutora iyi nkuru y'ijwi rya amerika irareba niba ibi bishobora guhinduka mu kwa cumi na kumwe gutaha murayumva mu ijwi rya temistokle mutijima umubare munini w'abatora muri amerika ugizwe ahanini n'urubyiruko rushobora kugira uruhare runini mu matora rusange yo mu kwa cumi na kumwe k'uyu mwaka byashoboka ko rwanafasha mu gutora umuperezida wa mbere w'umugore mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika ibyo ariko ni mu gihe rwaba rwitabiriye gutora ku buryo budasanzwe Rudy Garrett ni umuyobozi wungirije ushinzwe kongera ubushobozi mu ihuriro Alliance for Youth Action ribumbiye hamwe imiryango iharanira guteza imbere urubyiruko
impamvu urubyiruko rusa nk'aho rukigononwa gato yo kwitabira aya matora ishingiye ku gutenguhwa n'imikorere ya guverinoma yacu iriho ubu urubyiruko rurimo gutenguhwa cyane bitewe n'uko rutarabona impinduka ziba ku muvuduko rwifuza kuzibonaho aho rutuye
icyakora kuva visi perezida kamara harris yemejwe nka kandida perezida w'ishyaka ry'abademokarate habaye impinduka zigaragara mu bijyanye n'ibyishimo nick ahmed ni umuyobozi nshingwabikorwa wungirije mu muryango priorities usa umwe mu miryango ikomeye ishyigikiye ishyaka ry'abademokarate imibare y'abatora b'urubyiruko yari myiza kugira ishyaka cyane cyane mu munsi umwe gusa twabonye ubwiyongere bwa gatanu ku ijana mu bushake bw'urubyiruko ku kwitabira gutora celeste garvez w'imyaka cumi n'icyenda y'amavuko ni umwe mu bumva barasubijwemo intege n'impinduka za kandidatire
mbere rwose hose nateganyaga kujya gutora ariko ubu perezida biden yivanyemo kamala harris akaba ari we wiyamamaje nishimiye cyane kwinjira mu isi nshya aho dushobora kugira umuperezida w'umugore ubu rwose nishimiye politiki
ibi byishimo byabyaye ubwiyongere mu batora bashya biyandikisha kuri lisiti y'itora urubuga vote akadomo org rwatangaje ko mu minsi irindwi yakurikiye itangazwa ry'icyemezo cya perezida joe biden ko ahigamye abantu bagera ku bihumbi ijana biyandikishije kuri lisiti y'itora abatora b'imyaka iri hagati ya cumi n'umunani na mirongo itatu n'ine bakaba bihariye hafi ijanisha rya mirongo inani na gatanu ku ijana muri abo bashya biyandikishije icyakora irushanwa ku bakandida perezida riracyegeranye cyane kandi bombi bafite imibare ingana mu batora b'urubyiruko cyane cyane ab'abasore bashyigikiye donald trump wahoze ari perezida akaba umukandida w'ishyaka ry'abarepubulikani ibi nabyo nick ahmedi arabigarukaho
abenshi muri bo ntibabona ko ubukungu bwa amerika muri rusange hari icyo bwabakoreye rero iyo abademokarate bavuga ko haciwe agahigo mu ihangwa ry'imirimo mishya ku bwa perezida biden bo iyo mirimo ntibayisangamo frank russell w'imyaka makumyabiri n'itandatu ni umwe muri uru rubyiruko
uburyo bwo kubona imyaka yanjye ni uko uganira n'urungano rwanjye ntiwaguma ku mvugo zatwagabanyije imisoro uvuga iby'imbunda n'imyemerere ibyo ntibihagije dukeneye ibindi dukeneye muri rusange politiki igira amerika nyambere nta zindi ntambara nta kohereza amafaranga yacu i mahanga ahubwo nagume iwacu rudy garrett we agasanga inyota urubyiruko rugaragaza ishobora gutanga icyerekezo gishya
kwiheba ntibivuze kutitabira urubyiruko rwose rusobanukiwe n'ibibera muri politiki rwitaye ku birimo gusa ntirurimo kubona impinduka rwifuza kubona zigerwaho binyuze mu nzira y'amatora icyakora nkibwira ko impinduka zabaye kuva mu byumweru bike bishize byanze bikunze zazanye icyerekezo gishya
niba icyo cyerekezo kizakomeza kugera mu gasanduku k'itora biracyahanzwe amaso icyakora biraboneka ko uruhare rw'urubyiruko mu matora yo mu kwa cumi na kumwe kuje rudakwiye gukerenswa
ijwi ry'amerika murabizi imikino olympique ya mirongo itatu na gatatu yaberaga mu bufaransa yarangiye ejo ku cyumweru mu bihugu byatahanye imidari myinshi twavugamo nka leta zunze ubumwe za amerika iza ku isonga yatsindiye imidari ijana na makumyabiri n'itandatu irimo mirongo ine ya zahabu ubushinwa buza ku mwanya wa kabiri bwatahanye imidari mirongo cyenda n'umwe yose hamwe irimo nabwo mirongo ine ya zahabu ubufaransa bwakiriye imikino bwegukanye imidari mirongo itandatu n'ine yose hamwe harimo cumi n'itandatu ya zahabu kenya nicyo gihugu cya afurika cyatahanye imidari myinshi yose hamwe ni cumi n'umwe harimo ine ya zahabu abarundi n'abanyarwanda bo bavuye muri iyi mikino ya olympique nta mudari batsindiye mugenzi wacu fideli niyongabo yabajije taxis harerimana inararibonye mu bya siporo kandi wahoze no muri komite olympique y'igihugu y'uburundi uko abibona nibaza ko babyifashemo neza kubera ko tugereranyije inkino zabereye i tokiyo hariho akarusho kuko kenya yigenjeje neza yavuye ku kibanza cya cumi n'icyenda ubu ni cumi n'indwi biraboneka yuko igihugu cya algeria kigenjeje neza afurika y'epfo yigenjeje neza ariko etiyopiya isa n'iyasubiye inyuma ni ukuvuga rero nta cyahindutse cyane Eh, abakenya abo muri etiyopiya hanyuma ibihugu bya afurika bimwe bimwe byigenjeje neza nibaza ko hariho akarusho mbere eh, bakaba bararonse n'imidari no mu zindi nkino nk'ibi byo kwinonora imitsi bita jimunasitike kenya yaronse muri rusange imidari cumi ne nta cyatangaje murabuze ko hari n'ibindi bihugu byo muri afurika byabyifashemwo neza mwobivuga mushaka kuvuga nka za botswana ikintu gitanganije eh, abantu muri izi nkino ziheruka kubera eh, i paris biraboneka yuko afurika iriko irata umwanya mu byerekeye ah, atletisme ni ukuvuga kuva kuri marato gushika ku metero magana umunani kuko eh, hariho abatlete birukira ibihugu bimwe bimwe bava muri afurika ariko ikindi nacyo ni uko Uh, hariho ibihugu biriko biratera imbere muri atletisme cyane cyane eh, mu metero nkeyi kuvuga rero uh, kubona nk'igihugu ca botswana uh, kiba ica mbere uh, kubona ko zambiya bafise uh, abahinga muri izo metero kuri majana ane majana abiri no ku metero ijana eh, cyane cyane botswana Eh, mbere na afurika y'epfo urabona ko ariko barasiga abanyamerika ibyo nibyo eh, bishimishije cyane cyane uravye naho ku vyerekeye abanonotsi baserukiye nk'uburundi n'u rwanda haravugwa umwigeme yiruka ku metero ibihumbi cumi niyo mukunzi francine mubona muri kazoza hakintu hashobora gushikako uh, n'ahata mudari yashoboye gutahukana goye ubu kuvuga yuko uh, hari umurundi cyangwa umurundi kazi ashobora gutahukana umudari n'icyagoranye kuko uh, ubu francine asa n'uwahagaritse eh, inkino ariko icyo tuvuga haba mu rwanda haba mu burundi igikenewe ni igiki ni uko boja hamwe bagakora bakaraba n'ingene atletisme ikozwe mu isi ni ukuvuga bafise abanonotsi benshi cyane ariko ntiharashika yuko bagira politike nziza ah, amafederasiyo yabo agakora kugira akore eh, nko muri kenya ethiopia kuko birashoboka cyane ko si abanonotsi babuze inkino zikurikira zizobera i los angeles ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika ni ikihe mubona mwariko muravuga nko kuri abo babanonotsi muri afurika eka no mu karere kacu bo kwitegura kugira ngo ivyo mwariko muravuga izo nzitizi zihave igikorwa ni amanama igikorwa nuko borondera abamenyereza bakomeye igikomeye ni gukorana n'ibyo bihugu bikomeye cyane cyane nko muri atletisme twovuga yuko ibihugu byacu bitateye imbere kuko ubonye nk'u rwanda rufise abakinnyi mu magari bashika mu higanwa ryo ku isi no muri jeux olympique ibintu bitangaje cyane ni ukuvuga hariho izo nkino bakwiye gukora bakabandanya bakora ari mu rwanda ari mu burundi kuko kuvuga mu minsi izoza mu myaka izoza bashobora gushika kure ubu icyo twobona byosaba afurika ni uko benshi bakora cyane mu nkino nyinshi bagakora nk'uko babigenjeje urabona bafise aho bageze eh, tugereranyije na tokyo ni ukuvuga los angeles muri iyi myaka ine isigaye ni ukuvuga afurika ishobora gutera imbere tugereranyije n'ibyakozwe i paris ndabashimiye cyane murakoze
nk'uko rero mumaze kubyumva muri iki kiganiro cya fideli niyongabo na taxis harerimana inararibonye mu bya siporo yanahoze muri komite olympique y'igihugu y'u Burundi imikino olympique itaha izabera mu mujyi wa los angeles muri leta ya california ni mu burengerazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umunani izakurikiraho izabera mu mujyi wa brisbane muri muri australia mu bihumbi bibiri na mak- na mirongo itatu na kabiri ubwo rero turabararitse abarundi n'abanyarwanda mwifuza kuzahagararira ibihugu byanyu nimutangire mwitegure akayamvugo y'ikinyarwanda umuhanga wo kurya arara akarabye mu burundi umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yatangije ibikorwa byo gukora isuku mu mujyi wa bujumbura abakozi bose bose baba aba leta baba abikorera ku giti cyabo babizindukiyemo ibi bikorwa bizamara icyumweru muri tanzania uyu munsi polisi yataye muri yombi abayoboke bi- bakomeye b'ishyaka cadema ritavuga rumwe na leta muri bo harimo umuyobozi wungirije waryo tundurisu wigeze kuba depite mu nteko ishinga amategeko na kandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu naho muri uganda umubare w'abantu bahitanywe n'inkangu y'umusozi wahirimanye ikimoteri cy'imyanda umaze kwiyongera kugera ku bantu makumyabiri na batatu barimo abana batanu muri sudani naho amahano amashyirahamwe yo gutabara imbabare atangaza ko imyuzure ituruka ku mvura nyinshi imaze ukwezi igwa imaze guhitana abantu mirongo itatu na bane n'ubu Bufaransa ubudage n'ubwongereza barasaba agahenge mu ntambara yo muri gaza intambara yo muri gaza igiye kumara hafi umwaka israel irwana na hamas ndabashimiye cyane rero mbashimiye ko mwahisemo ijwi ry'amerika mugira umugoroba mwiza murakarama